Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze mu biganiro byacu birabaje kubona ko ishyirahamwe nka rigiteka ryagiye mu ijana rimwe rigafasha indi migambwe ikaza abahutu bari bavuga ko bari barashinyirije kandi bari barashinyirije baragaruka baratwara ubu umusore wa mbere bari bakwiye kurifuta ahubwo bari bakwiye kurirwanira bakarishyigikira uwo ni anshel niko yagize uyobora liga iteka ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu burundi leta iherutse gufunga burundu iyi nkuru n'izindi zirimo amakuru y'imikino mu karere turayibagezaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na oriyani itanga ishaka urakoze cyane edi gwema ndabaramukije mwe mwese muduteze amatwi dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri nigeria umukuru w'igihugu cya nigeria muhammadu buhari amenyesha ko leta yiwe itazohagarika ibikorwa byayo byo kubohoza abigeme bafashwe imbohe n'abagwanyi ba boko haram ku munsi ugira igihumbi kuva abo bigeme banyuruzwa perezida buhari yanditse ku rubuga rwa twitter yiwe ejo ku munsi wa mungu avuga ati ndizeye ko vuba ikigwati cya chibok igihugu cya nigeria n'isi yose bazokwakira abigeme bagifashwe imbohe batahutse iwabo perezida buhari yongeye arashimira inzego z'igihugu zijejwe umutekano ku bikorwa zakoze byo kubohora bamwe muri abo bigeme bari barafashwe mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika serivisi y'ururimi rwa hausa dr eman shehu ajejwe kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe riharanira ibohozwa ry'abo bigeme avuga ko uretse ibisagara bikuru bikuru byo muri nigeria harabaye ukwibuka abo bigeme mu bisagara bitandukanye ku isi muri ibyo bisagara harimwo new york na washington muri amerika ku munsi wa kane w'indwi iheze umuvugizi w'igisirikare cya nigeria yavuze ko batoye umwe muri abo bigeme amajana abiri bari baranyurujwe mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uwo mwigeme yariko ayerera mu ishyamba riri hafi y'akarere kafashwe na boko haram inyuma yaho ibiro by'iperereza vya leta zunze ubumwe za amerika birangije amatohoza yemeza ko uburusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba perezida barack obama avuga ko atafashe nka nkama ingaruka ibihuha bishobora kugira ku matora kimwe n'uruhara ukwiba amakuru ku vyuma vya ordinateur vyashobora kugira ku ntwaro ya demokarasi mu gihe hasigaye iminsi cumi n'ibiri ngo ave ku butegetsi perezida obama yabwiye ikinyamakuru cyo muri amerika abc mu ndwi iheze ko, eh, ko atabibazo uh, yafashe mi, ataco yafashe minenengwe ku makuru y'uko perezida w'uburusiya vladimir putin yoba yaratanze itegeko ryo guhungabanya amatora y'intwaro ya demokarasi muri amerika kugira donald trump atsinde hillary clinton umukandida bari bahiganywe obama avuga kandi ko atemera ko ibihe by'ihanahana amakuru byihuta cyane tugezwemwo biri ku rugero rwotuma ibihuha ukwiba amakuru ku mbuga za mbuga ngurukanabumenyi murantunga bishobora kugira uruhara rukomeye ku byiyumviro by'abanyagihugu no ku ntwaro za demokarasi turimo muri iki gihe ahandi naho igipolisi cya israel gitangaza ko umuduga munini uzwi ku izina rya kamiyo waraye ugonze umugwi w'abasirikare b'abanyayisrael mu gitero bavuga ko cyari giteguwe icyo gitero cyahitanye abasirikare bane gikomeretsa abandi cumi na batanu umwe muri bo akaba yarakomeretse cyane umuvugizi w'igipolisi avuga ku iradiyo avugira ku iradiyo yavuze ko cyari igitero gikomeye cy'iterabwoba abategetsi batangaza ko uwagize icyo gitero baciye bamurasa baramwica abategetsi muri palestiniya bavuga ko uyu muntu yari umunyagihugu yaba mu buseruko bwa yeruzalemu mu kigwati cya jabal makareb makaber murantunga hafi y'aho icyo gitero cyabereye umushikiranganji mukuru wa israel benjamin netanyahu avuga ko hari amakuru yerekana ko uwo yagize icyo gitero yashigikira umugwi w'abagwanyi ba leta ya kisilamu muri irani naho televiziyo ya leta itangaza ko akbar hashemi Raj- rafajani yahoze ayoboye igihugu yitabye imana rafsajani w'imyaka mirongo umunani n'ibiri yajyanywe mu bitaro biri mu buraruko bw'umugwa mukuru wa teheran ejo ku munsi w'imana afise ikibazo cy'umutima amakuru kuri televiziyo y'igihugu yarahagaritswe kugira hashikirizwe iyo nkuru y'uko yitabye imana iryo tangazo ryavuzwe kandi ko ryavuze kandi ko abaye- abayeho yarabayeho ubuzima bugizwe n'utwigoro tudasanzwe two kuguma mu nzira z'idini rya kiyisilamu no kubohoza igihugu rafsajani yayoboye igihugu cya iran kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda gushika mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi imbere yaho yari azwi nk'umuhanuzi mukuru wa ayotolaha ali kameni umuyobozi wa revolisiyo yo kubohoza irane yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi n'icenda iyo revolisiyo yabaye ico gihe bayise revolisiyo ya kisilamu ayo ni amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye muri aka kanya mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabibutse ko mushobora kuronka ayandi makuru makuru y'iradiyo ijwi rya Amerika kuri site yacu ya internet ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri twitter no kuri facebook naho nyine niho turi aderesi yacu ni voa radiyo yacu murakoze
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na oriyani itanga ishaka amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari leta y'u Burundi mu minsi ishize yahagaritse burundu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu rigiteka icyo cyemezo cyagiye hagaragara kuri uyu wa kabiri ushize mu iteka rya minisitiri w'intwaro yo hagati mu gihugu pascal barandagiye liga iteka iri mu mashyirahamwe amaze igihe kinini akora mu burundi iryo shyirahamwe ryiyongereye ku yandi atanu yahagaritswe umwaka ushize arimo forsk focode aprodeh acat na rcp nyuma y'icyo cyemezo imiryango mpuzamahanga irimo umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ibihugu by'uburayi yahise asaba leta y'u Burundi kwisubiraho kuri icyo cyemezo abahagariye leta nabo bakavuga ko batakwihanganira ishyirahamwe bavuga ko ribiba amacakubiri mu gihugu mu kiganiro nagiranye n'umuyobozi wa liga iteka ansheri niko yagize arahakana ibyo leta ibarega byo gukwirakwiza amacakubiri birababaje kubona liga iteka ihagaritswe n'ubwoko buvuga ko bwari bwaracunzwe kandi uriko uraraba bafunze liga iteka benshi baraba bashyiraje muri iyi migambi za forodebu forodebu bwa mbere n'iza iza senizi zuba rimwo nabari barabuze aho bavugira nyuma bagira ati zari nshabwenge kuko bafite ibyiyumviro bikomeye Eh, bagira ati dusheye liga iteka imaze kuja hanyuma akajaho itegeko ry'imigambo myinshi baciye baja muri iyo ntumbero yabo politiki bari bagomba tugera dute rero n'ubu liga iteka n'ishyirahamwe ririmo ubwoko bwose nivuga akatereventusa ririmo abo ba- abo bibaza ko ari abahutu bari ku butegetsi nu- n'ubu nibo babigize niwe bantoye yewe ndu- ndi umututsi rero ndiko turiko turavugana niko abavyeyi bambwiye ntagira mugabo natowe eh, novuga mirongo irindwi kw'ijana barimo hafi mirongo umunani n'abahutu nibo bantoye agira ngo uno munsi batwagiriza gu- gu- ngo turiko tu- twigisha icanishamwo abantu nibaza ko boraba bakatwagirira agati tuvuga sico iki sico bareke kuvuga muri rusange kuko natwe tuvuga muri rusange tuvugira ido n'ido urutoki urutoki Eh, icabaye ni iki cabaye ku mutumba uyu n'uyu birabaje kubona ko ishyirahamwe nka rigiteka ryagiyeho mirongo icenda na rimwe muzi igihugu nyene cari kibayeho gikaba n'umugambi umwe bigafasha indi migambwe ikaza abahutu bari bavuga ko bari bayacinyize kandi bari bayacinyize baragaruka baratwara ubu u- ubusore wa mbere bari bakwiye kurifuta ahubwo bari bakwiye kurirwanira bakarishigikira uko bakarishigikira uko bagwana bavuga ko batwagwana akarenganyo n'ubu nawe nyene ubu iryo shimwe riguma rikora rigwanyira akarenganyo ntagire umuntu arenganya arenganywa ndetse mbere n'andi mashyirahamwe yari yarafashije rigitega gushyiraho bayareka akore n'abandi yaba amashyirahamwe yandi akore akarengane ariko bagiriye abantu barakagiriwe nabo icyo nibaza ko icyakoraje ntuyikorera uwundi mu burundi mufatwa nk'ishyirahamwe ritemewe n'amategeko nyuma y'uko leta ibahagaritse burundu ese agaciro kazava mu byo muzajya mushyira hanze mu gihe mutemewe n'amategeko kazaba kameze gake tugiye kubandanya dukora dukorana n'abo bantu badahembwa iki ishyirahamwe ry'iteka novuga ko gipanze kuva kera hari umugambi w'intwari bihereye kwigisha ku mitumba ku mitumba abarundi baduha izo nkuru n'abatwemera ntidukeneye kwemerwa n'uburundi n'umukuru w'igica nk'iki yatwihakanye yatwirukanye yatwirukanye kuko tuvuga ukuri turiko tuvugira umunsi muzabona twabuze ivyo dusohora ni uko abarundi batazaba bakitwemera tuzaba batakiturunkira inkuru igihe cyose muzabona turonka inkuru ni uko tuba dufise abarundi baturungikira inkuru ni ukuvuga ko bizeye ivyo tuvuga avuga ati turasavye turasavye dushikanira ibintu imbere kuko nta mafaranga bariko bararonka ntaho twoya barazi yuko nagira ndabwiye yuko leta y'uburundi yari yariteguye igeze guhagarika amashyirahamwe yari izi inkurikizi yabyo yari azi yuko guhagarika ishyirahamwe amashyirahamwe mpuzamakungu yaduha ifashanyo kugira dukore akorana n'ishyirahamwe riri mu mategeko bari bazi bari babizi neza ko ahagaze atafasha zibashobora kuronka nacyo bituma mu n'abatwugariye amakonti hama bagaca badufuta kugira ngo nyine nitwari kuri konti dukoresha icyo cyo kwirwanya kugira ngo izikora byose nagira ikintu na kimwe kimenyekana jewe ntawe benshi iradiyo niko aravuga turavugana n'abashikiranganji bamwe bamwe novuga ndetse mbere bari mu bibanza bikomeye baravugira nawe bo muri dokimanasiyo bamwe bamwe bakuru bakuru turavugana bambwira ati garuka ntacyo uzoyumva ntabyo ugira garuka ayo mafaranga none muri ko muvuga ngo nimugaruke mugaruke ntakenewe ko amahoro ari iyamama niyo nyine yiyamamaza saba ku butegetsi bayamamaza uwo yari anshere niko yagize umuyobozi w'ishyirahamwe riga iteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu burundi
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ikarita iranga abakozi bo mu nzu ikomeje guteza impaka iyo karita itangwa na rimwe mu mashyirahamwe abiri ahurikiwemo abo bakozi bamwe mu bakozi bo mu nzu bemeza ko iyo karita igurwa amafaranga y'umurengera ugereranije n'imishahara babona ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza
karata twibaza ko haza bo mu kwabo mu mabarabara ubu ni umwe mu bakozi bo mu nzu akorera muri imwe mu makaritiye yo mu manuka bw'igisagara cya bujumbura we na bagenzi be bavuga ko baburabuzwa n'igipolisi kubera badafite ikarata ndangakazi twabonye baza badufata baje mu macumi n'imwe cumi n'imwe bari baje kudodora turugurura bari abapolisi basaba ikaye y'urugo hanyuma rero natwe bacaye tubaza ngo nawe ikarata y'akazi urayifise hanyuma nawe ndamubwira ati ntayo mfise ngo noneho basemerera mwarumva jewe narumvise kuko sinasimye kwinjira mu ishyirahamwe urabivugira hariya canke ngo uzuzuzanya amahera ngo uce uzuyiguze rero baca batwaka akarangamuntu batwatse akarangamuntu barafata abakozi benshi baca batubwira ngo ahubwo ingo tugende tujyanye ngo ntitugusiga bose arambaza ati none urafise amahera yo kwigura aca arampa amahera ngira ndayajyanye ibihumbi icumi udafise ifoto yatanga ibihumbi umunani n'amajana umunani ufise ifoto yatanga ibihumbi indwi n'amajana atatu kubona imiduga izunguruka mu makaratiye ngo baboye ngo canga hatugira urane ngo bwo kuyandikisha ngo mumenyekane abapolisi baje gusa akanyene nuko bariko barakuca inguvu ngo umubeho ngaharanditswe ikarita iranga umukozi wo mu nzu rero iri ku mwidondoro ukwiye w'uwo mukozi w'umukoresha wiwe hamwe n'akarere atumbereyemwo itangwa n'ishyirahamwe rihurikiyemo abakozi bo mu nzu yitwa katede Richard Manirambona arongoye Katede asigura ko iryo shirahamwe ririko rikora rusansuma rw'abakozi bo mu mazu kugira ngo bamenye ingene bangana niyo bava mu ntumbero yo kuborohereza co kimwe n'abakoresha babo hari igikorwa turiko turakorera hamwe kijanye no kwidantivya abakozi bo mu nzu bose kugira ngo bamenyekane niyo baje bava kuko twabonye yuko hari abakozi benshi baza kwinyegeza mu bandi bamwe mbere ugasanga sina abakozi bo mu nzu ugasanga n'abagizi ba nabi bakaza gusaba ahantu akazi arabasuma umukoresha yamuha akazi agateterura ivyo mu nzu vyose agaca yigira si kwinjira mu ishyirahamwe rero ni ukugira amenyekane ico akora hama ukabura umukoresha wakiriye umukozi uca ubona aho yahora akora ariko urunani twiteza imbere ruhande hagati y'abakozi bo mu mazu rutangazwa no kubona igipolisi gifata abakozi bo mu nzu kibahora ikarata itangwa n'ishirahamwe ryigenga Frederic Nshimiyimana Rurongo yasanga n'amafaranga asabwa ku ikarata rumurengera ugereranije n'amikoro y'abakozi bo mu nzu icyo duhuriza ko kimwe ni uko umukozi wo mu nzu kugira akantu kamuranga ari ibintu byiza icyo dahuriza ko ni amafaranga turabya amikoro y'abakozi bo mu mazu tukaraba ubukene abakozi bo mu mazu bafise tukaraba n'imishahara bakorera igiciro cy'amafaranga nicyo tudahurizaho kandi twaragerageje kubisigurira neza leta ariko nta nyinshi ibitangira ubushakashatsi shyirahamwe umunani twiteze imbere ryagize twarashoboye kubona yuko hariho umukozi wo mu nzu akorera amafaranga ibihumbi bitanu ku kwezi aciye ategekwa kuriha amafaranga ibihumbi umunani n'amajana atanu yoba ahohotewe dusaba yuko ayo mafaranga yogabanywa akaja kuri ibyo bihumbi bibiri abakozi bo mu mazu bisabiye hanyuma tugaheza tukabarondera akantu kabaranga hanyuma abapolisi nabo tukabasaba yuko bokubahiriza abakozi bo mu mazu bakareka gufata abantu batariko barabagwanya mbere hari n'abakozi nk'uyu bavuga ko amafaranga batangishwa atataniye no guhohoterwa nko kuri ibihumbi umunani ukorera nka cumi n'umunani mirongo ibiri ukazoza urabugura amajana atandatu buri kwezi ni menshi cyane mu bisanzwe ni menshi cyane vurema kuko hari n'igihe akazi gahera kavuga tumfashe umwanzuro wo kuduga cyangwa tumfashe ingingo yo kuvuga tereka mbenda cumi muri gisagara kwiyanjanja muri rasiyo wakora mu gikoni kuza uravuga ati ngiye kuraba mugenzi n'uwundi kugira ndasiyone ugaca usanga n'akazi kagiraho karabura wasubira kuzoronka akazi haciye nk'amezi atanu n'ubundi bagaca baharura guhera nko kuva ku ugura ikarata haciye amezi atanu ukazoca uriha amezi atanu yose amajana atandatu buri kwezi kandi uzi bobo ntibarimbura ko hari igihe wagize ushomereye ni nko guhohoterwa muri make aha dusa n'abafashwe ku ngufu mbega none ubushikiranganji bw'umutekano bwo bufata gute ikibazo c'iyo karata icanishamo amashirahamwe y'abakozi bo mu nzu inyishu tuyihabwa na arenga yome bunyona buramutswa abakozi bo mu nzu barafise uburenganzira bwo kurondera izo karata bakaba bazifise hari n'abashobora gukora batazitunze bivana n'amasezerano bagiranira na ba shebuja rero impamvu bayibaza ni impamvu z'amatohoza ni ukugira ngo bashobore kumenya umuntu uvuze uti jewe ni umuboyi bakavuga ati none urafise ikarata y'umuboyi kuko hari abazifise n'abatazifise kuko si ngombwa ngo umuntu ayigire kubavuga rero ati jewe ni umuboyi hanyuma bakamutwara kuri zone kugira ngo babaze abajejwe intwaro y'ukoreye rema umuboyi icyo ni ikindi kintu cyumvikana rwose muri kadire y'amatohoza y'abapolisi gushika ubu nta bitigiri nyezina vy'abakozi bo mu nzu bizwi mu Burundi ariko urunani twiteza imbere ruvuga ko rusansuma rwakoze rugashiramwo n'abantu batembereza ibidandazwa mu mabarabara abaja mu masoko gucururiza bene ibidandazwa hamwe n'abacuruza amakara bose hamwe bagera ku miliyoni Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere ayo makuru tuyahere mu rwanda aho twayateguriwe na jean claude munyandinda
shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa cumi na kabiri kwa gatanu habaye umukino umwe wabereye kuri stade donamitiye ku mumena aho kiyovu siporo yari yakiriye espoir fc umukino warangiye espoir fc itsinze kiyovu siporo ibitego bibiri kuri kimwe ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine kuri stade Nyagisenyi mu karere ka Nyamagabe ikipe Amagaju FC yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa ikipe ya Police FC yatsinze Sunrise ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino wabereye kuri stade yo ku Kicukiro kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC yakozwe mu jisho n'ikipe y'umujyi wa Kigali AS Kigali umukino warangiye AS Kigali itsinze APR FC igitego kimwe ku busa iki gitego cyabonetse mu gice cya mbere cy'umukino gitsinzwe na Janvier Cyubahiro ku kibuga cy'inyamata mu karere ka bugesera ikipe ya bugesera fc yanganyije na kirehe fc ubusa ku busa vincent mashami umutoza wa bugesera fc yagaragaje umubabaro w'uko ikipe ye yari inaniwe gutahukana amanota atatu y'umunsi kuva kuri match mu by'ukuri twari twayiteguye neza twifuza kwitsinamara kubona amanota atatu yanjye rero byatumye binabashyira ku gitutu cyane ugasanga rimwe na rimwe barahuzagurika imbere y'izamu ariko byatuviriye ko tubura ibitego byinshi gusa navuga ko na kirehe defensive yari imeze neza umunyezamu waje kuvamo yakoze akazi gakomeye niho yaje no komerekera navuga ko ku match tuba tuyitakaje mu by'ukuri nota rimwe kuri twe ntabwo ibyo twifuzaga ah, biratubabaje cyane cyane kandi biratubabaje cyane ariko nta kundi ubwo turakomeza dutegura ibitaha kuko nabyo rimwe na rimwe ugomba kubyitega ko hari aho uzanganya hari aho uzatsinda hari n'aho uzatsinda ariko iyi match iratubabaje mu by'ukuri ku ruhande rwa kirehe fc basanga inota rimwe ryo ku kibuga cyo hanze rihagije uyu ni umutoza wayo hamisi sogonya navuga yuko nishimye kuko gukura inota hano ku kibuga cya- cy'ahandi cyangwa se ku kibuga cy'abandi ni ibintu bi- ni ibintu byiza cyane kuko tuba tumaze iminsi tudatsinda cyangwa se tutanganya Mm, ngewe ndishimye yanjye kuko abonye ko bwesera ikipe ikomeye kandi ifite eh, n'umutoza ukomeye niko navuga kuko ndamuzi na n'inshuti yanjye ariko ngewe ku bwa- bwanjye ndishimye kuko inota rimwe burya rimwe na zero ntabwo ari ntabwo ari kimwe ngewe ku bwanjye nishimye kuko nahuye n'ikipe koko i- ikomeye nkatwe natwe turakomeye usibye yuko tubahuye n'ikipe ikomeye kandi turi hanze ngewe itu- inota rimwe riranshimishije kuko eh, twari tumaze iminsi tudatsinda ejo ku cyumweru kuri stade umuganda i rubavu etenseri fc yatsinze marine fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya rayon siporo yatsinze pepiniyeri fc ibitego bitatu kuri kimwe mu wundi mukino ikipe ya gicumbi fc yatsinze mukura victory siporo igitego kimwe ku busa kuri stade y'igicumbi kugeza ubu nyuma y'umunsi wa cumi na kabiri w'imikino ikipe iza ku isonga ni rayon siporo ifite amanota mirongo itatu n'abiri ku mwanya wa kabiri turahasanga apr fc ifite amanota makumyabiri n'arindwi iya gatatu ni as kigali ifite amanota makumyabiri n'atandatu ku mwanya wa kane hari polisi fc n'amanota makumyabiri n'ane espoir fc ikaza ari iya gatanu n'amanota makumyabiri n'atatu ku mwanya wa gatandatu hari bugesera fc n'amanota cumi n'icyenda sunrise ni iya karindwi n'amanota cumi n'atandatu ikipe ya munani ni etenseri fc nayo ifite amanota cumi n'atandatu kiyovu siporo ni iya cyenda ikagera amanota cumi n'atanu ku mwanya wa cumi turahasanga musanze fc n'amanota cumi n'ane ikipe ya mukura victory siporo iza ku mwanya wa cumi na rimwe n'amanota cumi n'atatu kirehe fc ikayikurikira ku mwanya wa cumi na kabiri n'amanota cumi n'abiri ikipe ya cumi na gatatu ni amagaju ifite amanota cumi na rimwe iya cumi na kane ni marine fc nayo ifite amanota cumi na rimwe ku mwanya wa cumi na gatanu hari gicumbi fc ifite amanota arindwi iya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni pepiniyeri fc ifite inota rimwe rukumbi n'umwenda w'ibitego makumyabiri yari claude munyandinda i kigali
amakuru ya siporo n'imikino mu burundi yo twayateguriwe na mugenzi wacu evariste nziko banyanka ku munsi wa gatandatu hasozerewe ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu ku ruhande rw'abigeme mu byicaro vya mbere n'ivya kabiri urukino rwa mbere rusozera ihiganwa mu cicaro ca kabiri urukino rwaha uburenganzira uwutsinda kuduga mu cicaro ca mbere rwahuje 11 etoile wo muri zone kinama yo mu gisagara ca bujumbura na ubuntu star wo mu ntara ya kayanza ubwo rukino rwabereye ku kibuga cyitiriwe umugana wa Rudoviko rwa Gasore rwarangiye ku nzinzi ya 11 Etoile wo mu kinama y'igitsindo kimwe ku busa bwa Ubuntu Star wo mu ntara ya Kayanza umumenyereza w'umurwi 11 Etoile yagaragaje umunezero urukino rurangiye yamuremye Aline yabwiye ijwi rya Amerika ko anezerewe no kubona umurwi amenyereza uduze mu cicaro ca mbere Ligue A mu Gifaransa turanezerewe kubona ko twatsinze kandi turanezerewe kubona yuko tugiye ku cyicaro cya mbere uduze mu cyicaro cya mbere imigambi yakazuzaniye kugira ngo ngumeyo ntimukoroke musanzwe tujya turondera abakinnyi mu zindi ekipe zitandukanye kugira ikipe umugwi wacu ukomere hama tuce tuza turakina kugira turongere tuje turarura intsinzi turabe ko tuzoguma ku cyicaro cya mbere mugiye kwitegura kugira ngo ngume mu cyicaro cya mbere ariko eh, igitsindo kimwe wabanyesha ari gikwiye ku mugwi uvuye ruguru mu kayanza mu bisanzwe igitsindo kimwe nticyari gikwiye kubera abakinnyi ntibari bafite imyimenyerezo ikwiye kubera iyi demi finale na finale babitubwiye nigona nigoga kandi twakinye tutaramenyereza abakinnyi kandi byabaye abakinnyi bariko baragira ibibazo cyo gituma n'igitsindo kimwe je ncyanyereje rero nashanga nka bisindo nka bitatu gutyo urukino rwa kabiri rwahuje fofira wo mu ntara ya ngozi na wanayinshi wo mu ntara ya bubanza urwo rukino rwari rubereye ijisho rwarangiye atamurwi winjije igitsindo byabaye ngombwa ko iyo mirwi yikora kuri za penaliti wanayinshi w'i bubanza winjije penaliti zitandatu kuri zitanu za fofira w'ingozi gutyo wanayinshi utahukana igikombe cy'ihiganwa ry'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu mu cyicaro cya mbere kizigenza w'uwo murwi uwineza jazira yakiriye neza insinzi twebwe kwanza ikintu cyatugoye sana sana izuba ntabwo tuba tumenyereye izuba kandi ikintu cyatugoye twatanguye gukina turi dekohaje kubera abakinnyi bamwe na bamwe batari bwashike be bagize ingorane dukina tudakwiye me aho bagiye bashikira twagerageje kubyitwaramo neza kuko na fofira n'umugwi mwiza mutsinze ku mapenaliti intsinzi muyakiriye gute turaryohewe sana sana saa bimwe birenze kubera ni imyaka myinshi duhuriye menga nibaye twafuwa dukina na fofira finali ikadutsinda me perezida tuba twaramugejeje ko uyu mwaka duheza kumuha igikombe izo nkino zisozera ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme zarimwe abakenyezi bonsa bari bazanye abana babo ku kibuga bamwe muri abo bana barangwa n'amarira bashaka ba nyina babo kandi bariko barakina uyu ni umwe muri bo uwaramufise yagerageza kumuyengayenga bikanka twashatse kumenya nimba iyo atari ingorane ku mirwi urongoye umurwi onze tuwari wo mu kinama ernest nkuru nziza yabwiye ijwi ry'amerika ko ivyo bitegerezwa gushika ku bakina umupira w'amaguru bubatse nk'ubu hariho aba- abakinyi s'abana mwabonye nk'umudefanseri ujya muri iki- muri ekipe onze tware bamwita makito n'umukinyi wa kera cyane ariko afise abana benshi ariko abana baramwumva muhira akabaha ucanje wiwe akabasigaramya agiye gukina aba bazanye ngaha twumvise barira icyo si ikibazo aba baza twabyoruganije nk'ubu abana barafise amata bariko baranywera ngaha barafise akantu babaha bakanywa hanyuma bakazana abakozi bakabafasha n'abakinyi wenyene ugomba waca agenda akarera umwana ivyo urumva ni ibintu bijanywe ni- n'ingene bameze abigeme n'abapasori nta kundi ntitwobikuramo ariko ikindi turafise ingorane kubera hari aho umwana eh, agenda kubaka igwiwe urumva umwanya wo gukina kumukinisha tuba mutoyi urumva biragoye kuri w'imana naho hasozerewe ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu rihuza imiyabaga itararenze imyaka cumi n'itanu urukino rwa nyuma rwahuje imiyabaga yo mu gisagara ca bujumbura n'iyo mu ntara ya cibitoke urwo rukino narwo nyene rwabereye ku kibuga citiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore rwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo bibiri vy'umurwi w'imiyabaga yo mu gisagara ca bujumbura ku busa bw'imiyabaga y'umurwi w'intara ya cibitoke i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ijwi rya amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ziriha agaciro ubwigenge bw'itangazamakuru zibona ko ubwo bwigenge ari ikintu gikomeye cyane mu buyobozi burangwa na demokarasi yamara mu bice bitari bike itangazamakuru ryarageramiwe n'ababona ko ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro no gukorera ahabona mu nzira ya demokarasi bibabangamiye muri rusansuma y'abamenyeshamakuru bafunzwe ku isi yamiba uko umwaka utashe ishyirahamwe rigejejwe gukurikirana abamenyeshamakuru committee to protect the journalist mu mfunyapfunyo cpj ryasanze igitigiri c'abamenyeshamakuru bapfunzwe ku isi muri iki gihe ari kinini cyane mu buryo bitari bwabe kuva ishyirahamwe cpj ritanguye gutororokanya amakuru ku bwigenge bw'itangazamakuru mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abamenyeshamakuru amajana abiri na mirongo itanu n'icenda bari bapfunzwe umuntu agereranije n'ijana na mirongo icenda n'icenda bari bapfunzwe ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihugu ca turikiya gifise hafi y'ica gatatu c'abamenyeshamakuru bapfunzwe muri rusange ku isi mu gihe leta y'ico gihugu ibandanya gukandamiza abagirizwa ko bagize uruhara muri kudeta yageragejwe mu kwezi kw'indwi turikiya yapfunze abamenyeshamakuru mirongo umunani n'umwe ibagiriza ko bakoze imirimo ibangamira leta ivyongeye leta yaranumije ibinyamakuru birenga ijana gupfunga abamenyeshamakuru birabandanya kuba ikibazo gikomeye mu bice bitandukanye vyo ku isi ibihugu vy'ubushinwa misiri eritrea na etiyopiya nivyo bigeramiye abamenyeshamakuru kurusha ibindi ku isi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nibwo bwa mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani irani itaba mu bihugu bitanu vya mbere ku isi bigeramira kurusha ibindi abamenyeshamakuru yamara abategetsi ba iran baracageramira ubwigenge bwo gutangaza amakuru mu guta mu mvuto abamenyeshamakuru harimwo umuntu atunganya amafilme keivan karimi apfunzwe mu kiringo c'umwaka kubera filime yerekeye politike yashize ahabona itangazamakuru kenshi rirageramirwa n'amareta akandamiza ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro no gukorera ahabona leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya gusemerera ku vyerekeye ugukingira abamenyeshamakuru n'uruhara rwabo mu bihugu birangwa na demokarasi hamwe no kuvugira ukuri
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwarimu duteze amatwi tugeze ku musozo w'igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni fatuma arimasi karara amakuru mwayagejweho na oriyani itanga ishaka naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.